father plant money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see i no go get am money money ego ego àpèkánu kò owó money money ego ego ego kò mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me papa give me good life padà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o oh, oh. money money money. I dey do my best every day. I pray make e add up, Baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ Oh, Ó pé kó I need mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó Family, o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ Have mercy on me and eh. give me good life. E last me peace of mind. Every day as I dey grind. make your favor follow me, Baba. Money, money, ego, ego. I think I know. Yes, my people, we salute everybody this morning. We thank Baba God as He don't give us opportunity to see the light of today. And now, uh, not be saying that because man took get power and I make and sing this wonderful uh, drizzling day when they could somehow. Sometimes some, you could just discover and be like, say, I for no come off for house. So. But anyhow, it be, you go they begin to ask yourself, say, duty calls, duty calls. Uh, I want to use the opportunity to salute everybody when they always send us a message on other our platform. Um, even they listen to us live and direct every time. And uh, I want to make we understand one thing. Say the job where we get to do now to tell the truth, and it is it don't dead left for you to make sure the truth when you hear, you go fit use and work. Then make cause they use that information when you hear. Then be the power where you get to take come up for the situation where you find yourself. And so make you understand say we dey try give information for this place make sure you get a better nigeria and for the indigenous people of nigeria to know when and how to take make sure they better their country when another person no go ever get mind to come help you repair my name na adeomo akao i no dey the house alone this morning the house dey ah, again i don get another plenary dey take place again ah can you imagine as we dey talk so we get senator and house of rep member fini. anyway we thank god for everything yes they go greet una and uh, talk to una with their own voice and mouth name When person pronounce by himself now dey sweet pass the one wey dey help and call abeg madam ikekwa They won't hear you you don even help me introduce myself <laughs> my pipo as i to now my name is sandra ikekwa well my country people oh, i dey greet una my oga say name wey person promote by himself na dey sweet one what about you go bear foreigner name like say you be nigerian then go bear french name <laughs> french person go pronounce am better than you <laughs> well my country people, na me and my brother oga mike the organic senator from the federal republic of organic una well done mm-hmm. we all dey use dis opportunity dey welcome na to inform me international radio and the program where you dey listen to right now na inform me with olayemi agboga and co and um, yesterday we don start something when we dey discuss on sdg number 15 we come even discover say as at last year 2020 before coronavirus take over the year say e get some things wey dis state or dis country suppose don achieve and if they never achieve them, it means say we the citizen get the right to say the document when you sign since you no keep them, you need to go in for it but before we start uh, the discussion proper again i wan make we remember our uh, national item for here and the poem wey we dey always give out the differences between traditional power and political power as a political power na power when dey obtained from the people and must be controlled by the people. Political power and power obtained from the people and must be controlled by the people. Why traditional power? Now, power given by God, it is our birthright. It is to be enforced by the people. Remember, I said it too. People there inside, however, a different, different approach. First, the political power you obtain the people power you get the power from the people and because of that the people when give you the power need to do the control of the power when they give you but we don't discover say political power right now Now power obtained from the people and is controlled by the person given the power that is why if you talk you go going for it and if you sneeze you go pay and if anything make you call, say you come even shout you go enter kola because the people are not the one controlling the power but rather the person is the one controlling the power of the people so the reverse is not the case this time around it would make the people understand say na them get the political power and therefore they should control it traditional power na power given by god na birthright e be and it is to be enforced by the people which means you go discover say from the traditional seat we they get hair apparent and when don't reach the time for them to take over now the people suppose they give them staff of office and the crown to make sure it go do the job for the people. by that they have enforce and when the king speak when the king of a particular place speak the people make sure within in talk they use and work Now enforcement be that. The people work with the king they go get a better result but make we remember say even king get the way e need to work with the people to take make sure they help and do a proper enforcement Now, this won't be our normal national item every morning now because they bring the matter up no now say now you get political power and now you suppose control am not the person when you give okay yesterday we don't start the say sdg 20 2030 say all countries should have met with this SDG, Sustainable Development Goal. And everywhere now, almost all the countries in the world don't they use them, they take the talk. But we can't reach the country Nigeria where we they do research. We can't check check reach the country where they call Nigeria. We can't discover say even the ones who weren't supposed don't they fulfilled, completed, sealed, and deliver as a 2020, they never even reach one percent. But here we they talk about they say protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainable manage forest, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. But that one can carry us enter um, today we dey start from wetin we dey call 5.50.7 point uh, because we talk about 15 points six and then we come stretch leg uh, madam come use am stretch leg enter fifty point six yesterday uh, i know say una suppose hear the voice of madam olayemi agboga i say she dey always like serve the people and so today she dey serve the people uh, she don take care of something outside and because of that duty calls no make am fit dey here with us right now but she dey us dey with us in spirit and even in in uh, in fact everything about her dey with us for here so today we dey take uh, 15.7 take urgent action to end poaching and trafficking of protected protected species of flora and um, fauna and address both demand and supply of illegal wildlife production i think at this very point madam for use the language yesterday say they see elephant for east uh, that uh-huh. is for uh, river state Oh, bayelsa state -huh. na dem for see elephant right -huh. Uh-huh. we can't talk say we just pray say make the people when they do forest invasion no go uh, finish the elephant <laughs> because for several years now even the children when they don dey born for the past thirty years now none of them don take eye see elephant so except they go zoo when elephant dey go take see and not be every parent get opportunity to carry pikin go where elephant dey so ah, ah, yes we go chook mouth enter that matter small um before we go uh, come say we come dey enter the remaining point so uh, oga mike now to protect the remover of wildlife and animals wey we suppose protect we dey discover say for outside nigeria dem dey protect game reserve mm-hmm. but nigeria no get wetin you get even eh? though you get e get pipo wey be say even though say you get e get pipo wey be say na dem strong pass di law no dey apply to dem mm-hmm. wetin i dey talk if you discover now for benin city here eh, go ekenwan road opposite jesus women you go see say some people just come from another side enter forest both animal wey you never see before they don they kill everything come line there they sell inside your own forest and you no go fit talk if you talk they go say why you talk wetin make but you no fit go their side enter their forest go kill anything o because uh, time don reach where be say uh, eh, how i go put am sef our leaders e get where e go reach now eh nobody go speak against government again o oh. na our leaders go dey small children go dey beat dem for road because na our leaders na dey sell us out without a sell out nobody e just be like say as i as i get my house now i no sell my house one person go come waka enter my house enter my bedroom even though my bedroom waka enter my parlour come dey do rubbish e no fit possible unless na me sell down my house out to those outsiders na wetin dey happen if you see the for different kind of this thing porcupine, all those the wetin most of our children never see wetin you say no dey forest dey dey carry dem come now even this our uh, how they dey call am igile wey we dey call igile snail now dem don enter now dem go just enter bush just set fire because of say dem wan catch this thing dem wan the thing eh e dey surprise me o oh. whether our leaders or these people feel say we dey th century because the way dem dey live na th century life that's why dem suppose dey on their own make everybody dey on their if if we be maybe we be one family we get brothers one of the brothers say he no wan develop he no wan go school he no wan develop him life the rest brothers get right to develop travel go develop their own but the senior brother say lie lie all the other brother go say lie lie You na no go comot i must stay here be like me na wetin dey happen for this country and it's totally wrong. <laughs> okay uh, madam ikekwa be like say you get wetin you wan talk before we enter uh, because we bin don talk briefly about that matter fifteen point seven yesterday as i just dey take am so we go enter fifteen point eight but may you get quickly uh, put mouth for that issue before we. like wetin my brother dey talk just now my senator the truth be say if you actually go for our zoo where be say we get uh, all these uh, animals you go discover say the one wey we get for this part of the country we no actually get anything the place just dey empty na normal animal wey you dey see for for within house you know normal animals na you dey see for there e get some kind animal when e be say our children never take eye see na only for film na dem for dey watch am. so life don turn documentary everywhere now. or inside book exactly dem go dey ask you mummy what is this. yes na you go come explain for dem say that name wey dem take dey sing so na the animal be this <laughs> inside book or inside documentary or inside uh, film e dey very bad you know when i dey grow up if dem talk say we wan go zoo we go dey happy when we go that year that time e get some animal wey i never first see wey i dey see for television i see am for there but today you go there mm-hmm. you no go see the animal again dem no dey e get some zoo wey you go go you go go see animal wey don reach like tortoise wey don reach so many years very mighty e go dey there you go dey ask yourself dem dey see tortoise wey big reach like this and dem go tell you say see how many years wey dat tortoise don you go dey ah, yeah, e dey e dey reach like this e dey big like yes. this when i don when but go the one wey dey for within all this side you no go see am why because state i reach when we fit say e uh, no dey important uh, whether na ninety years they say the tortoise be as at the day when they carry am don put for there calculation of ninety years which means it don be how many years before they carry am now my brother dey tell us now people go waka enter our forest where we no even suppose to even enter let's say uh, reserve they go waka enter there go hunt and all kinds of animal no be say dem dey even go hunt maybe na the one wey dem wan even uh, protect dem go go there dem go destroy the small one wey dem go destroy am all because dem dey look for meat. wey dem wan sell. wey dem wan sell. no be say dem wan even eat. so by the time dem even carry that meat come out you go dey ask yourself which kind meat be this. Hmm. go tell you say na this animal then you go come dey ask dem dey eat am. Hmm some go tell you say dem don fair eat am dem go tell you say some very sweet but this na wetin we suppose to protect go oyibo land you no carry enter forest begin dey shoot if you even shoot dem go arrest you. even though the animal dey waka cross road dem go wait you go waka you go leave am make e cross make e go im own okay. you rather run than say because when dem go call the people wey dey in charge dem go only come maybe give the animal just shoot am wetin go make am weak so that dem go fit carry am go safe place where e no go injure anybody but no be say to shoot am say make dem destroy am but for this part we no know that one eh, now i wan quickly um, make make we add this point Fifty uh, fifty point um, point eight join this thing e say by twenty twenty. The discussion say by twenty twenty, introduce Um, measures to prevent the introduction and significant uh, reduction impact of invasive alien species on land and water ecosystem and control and eradicate the the priority species now when you look actually it gets everywhere you go we must get predators yes exactly now e get some animals when e be say on their own dem dey on the minority just the same way human being be because i notice there are some animals dem no dey born more than two mm. if you really know from the way dem dey live their life throughout their generation na just two two replication dem dey get when they compare it to animal wey dey born four you see the multiplication and if we even burn that for like three four times before it go come over old pass now the question is we say there are people when they do invasion like we already discussed mm. then species when they foreign to environment they remove the ones where you get they say there is a need for a prevention measures to take protect which means bush animal no suppose be wetin dem dey kill anyhow nigeria even get laws to take protect for uh, uh, when we dey use the word forest reserve forest reserve are they only for trees <laughs> or na a reserve na to make sure you protect the life of animals that are within the cycle of that reserve na both for tree and anything wey dey inside that forest you no suppose near am na be forest reserve na even though snake i don see where snake very dangerous you know wetin dem do dem come carry am go where e suppose dey but if na nigeria ah snake in fact dem go everybody go help you kill am immediately <laughs> so madam ikekwa wetin be your personal message now on the protection of wildlife and uh, um, okay you know we like what we dey call meat. <laughs> and by suddenly it turned very expensive. So, what are your measures to take measure we, we fit contain the total wipeout of all these animals wey we dey call bush meat because ideally god create them make they produce as make they provide meat for human being but even at that it does not mean that they should be wasted with fire like burning Where we discussed yesterday so what will be your approach or what will be your advice to the indigenous people of nigeria to prevent all these wastages when they go on and the truth be and say, their protection the truth be say those people when they invade our forest na illegal invasion na they dey do those people. so they, they should be considered as alien species. <laughs> yes <laughs> okay. those people when they come they go put fire for the forest first of all as they put fire they don destroy that forest because the animals wey dem wan get the ones wey go die wey dem no go even see na many pass na many pass the one wey be say dem go even die as dem dey run dem don get injury dem go die for another place na many pass at the end of the ball because of say dem need something just the few wey dem go bring come out dem go destroy the whole forest the truth be say by the time you put fire for forest animal no go fit stay that place again because e no dey safe for them because no grass wey dem wan eat again for there dem no go fit stay there dem go go for another place wey dey green na where fresh vegetation dey na animal dey stay because na where go see food eat na e dey look for where dey dried where dey deserted dem no go fit stay there by the time you don born somewhere nothing dey there na no life there na everything there go move dem go relocate so by so doing wetin dem dey do so na na na havoc na damage na dem dey cause for our wildlife. you know say one thing wey we must know eh, i dey follow this uh, oxygen project i be one of their member. okay. now dem dey let us know say the earth is dying but people never take am serious now. Hmm. how we take know say the earth is dying i talk about that uh, country whether uzbekistan where the third largest river in the world don dry yeah now if you look at most forests instead of green they don yellow most of them don dey clear dey go on their mm. own you no need to use cutlass again hmm. i notice say like eh, farm now the last clear wey i clear this thing no gree grow again i come even dey look wetin dey happen. haba <laughs> yes na because e e dey consign me why not be say because i wan spend money clear am mm. again because one i know say goat dey inside dem still dey pick those dis thing dey eat -huh. na when e don come dey want too much make snake for no come dey find e way inside na i dey clear am e dey bother me because e no natural the natural thing i know as you clear am after some time e go still come dey come out those goat go still dey feed there then but now once you just enter the farm everything go just dry even before you reach farm all the empty land wey there you just see everywhere go just dry and it's not natural so they no even need to tell us say uh, the earth is dying on our own we suppose know say the earth is dying because if you look at i come dey even dey say okay wetin i go do be say probably i go add uh, if na fish join na at least once in a while open am so that i go soak the area soak the area and then make you get eh, eh, uh, uh, add manure to the soil exactly because the way e dey be na we need to fit consign o e no consign me e no consign me i post one this thing for facebook where dey set uh, trap the rat uh, run go uh, be uh. form there dem no hear at the end of the day all of them wey say no consign after all na the rat na the trap go catch na them, all of them go the rat wey the trap suppose catch safe so nigeria we have to be very very careful all these our politicians dey feel say e no concern me after i get money i can travel abroad no worry xenophobia na because of na god let am dey happen e just dey start e get where e go reach even their government no go talk put again they go keep quiet fold their hand go back to your place where you go go go know you go come back to your land your children go be slave for their own land na that time na your eye go clear so you better talk now uh, make i my brother make i just okay okay yeah before because the last uh, the last three uh, steps just dey almost on the same angle but just take am so that we just quickly use am take am um, you know say some community dey when e be say dem dey get forest wey be say dem dey reserve dem no dey allow anybody enter that place They go just reserve am after they don sell everything particular space they go leave am big space they go dey protect am say nobody go enter for that kind place some people go still wan go waka enter there go do hunting mm-hmm. because for my community where me dey we get such forest like that the enoge of the place come fence am round when e say people dey trespass They enter there now you go e fence am round as big as that place e fence am round when you dey pass you go dey see old trees wey don spend years see where dem sit down for ground for there only me go dey calculate see millions if i <laughs> pass i dey say see millions why because one of those trees for there when dem cut them, one go give you almost like half a million the kind special of the wood wey dey there i go say see see money e no dey allow anybody go near there but for night when you dey sleep for night you go dey hear some kind cry animals well, for inside that place you go know say yes bush animal actually dey inside here but dem dey protect that place na so e suppose to be for each community so that by the time the enogies the the traditional uh, leaders of the community see am say yes for dis community dis forest dis part na reserve make nobody enter e go help us so that the animals wey dey there go dey secured we talk about bushmeat bushmeat bushmeat bushmeat bushmeat no be you just everybody just waka enter bush if you get your farm set trap you catch if you be farmer you wan go hunt na farm you go for hunt no be inside forest no make we just talk yeah i understand where you dey go so that those wey dey forest go dey safe so anytime you wish say you wan hunt go farm go hunt waka round farm farm area farming area different for forest yes Then hunt for farm areas not for forest so that we go fit get this uh, reserve for our forest dem then anytime be say maybe government They say okay e get dey look for species all these people wey be say dey dey trained in that area na dem go fit enter forest anything wey dem discover dem know how to bring am down you understand all these while dem dem know how to bring am down dem bring am for where dem fit protect am and then maybe uh, uh, take care of am so that e go fit multiply then that species go fit continue Okay, my people, thank you very much. The program where you see the listen to now, Inform Me with alayami Aboga on Inform Me International Radio. Uh, this morning, we try to look at the protection of uh, wildlife, our forest, and ecosystem. The way periwinkle don't they die for areas when they, for they get them, probably because of say person not take care of the a gas pipeline when e carry pass on top of water and no when go there pass crayfish oh can you imagine uh, right now you go discover the way a lot of animals are going into extinction and we don discover say the matter don even affect tilapia fish that was the most common fish in nigeria before and tilapia fish today e don become the fish for those lady big man why because na im suppose be the only fish wey dey take care of the less privileged to give them the mineral resources i mean the nutrients wey dem need from fish because na im common pass for the whole eh, animals wey dey inside inside river i remember very well that say two fish na im dey always dominate river tilapia and catfish yes catfish and tilapia tilapia fit hatch nothing one colony of tilapia dey go not less than two to three million. But today, because of the invasion of our rivers, because of the invasion of the forest, and because of the invasion of our streams, all these things don't become a thing of the past. And because of that, people know they quickly they notice say somebody go tell you say not fish business in they do or registered fish businessman go climb one thing when they call canoe, they go just enter inside river, pour chemical, and it's not using net. Mm-hmm. the law when e dey guide the removal of fish from river talk say there is a particular eh, kg that fish suppose weigh for you to fit remove am from river hmm. so that e go create a regenerational fish inside that same river and then you go dey get opportunity to take dey go there dey fish but today even wetin we dey call fingerlings dem go carry dem come out and come dey call am ebewarie eh. eh. and then we come dey call am nita we just dey give dem different different name meanwhile na premature fish wey carry come outside now wetin we dey try look at here be say if you like package fish for inside carton carry am come from any of the state where you for dey come carry come with truck or whatever you con dey hawk am around there are violations of operations on these rivers around our communities and because of that there is a need for protection two multi multinational companies wey dey do eh, oil businesses they don use a lot of oil spillage because nigeria na be the only country when person for dey do business no dey mind the impact when e dey get on the people wey dey around am hmm. including the animal when god still create say make e live for man own good na im make us now dey discuss on this very platform today inform international radio dey try to round up with um, sdg number fifteen. say by twenty twenty all government suppose raise enough na the last part because if you check 15.9 15.9a 15 i mean 15a b and c mm. they discuss raising fund making en enough money available for protection for this for that disburse for go global practices and all of that the question wey i wan ask oga mike na you be senator una dey sit down for <laughs> plenary madam ikekwa una dey do joint section sometimes question wey i wan just ask una first of all nigeria dey do enough budgetary allocation for protection of our aqua life and even forest wildlife two the ministry of eh, agriculture with the department of eh, forestry e dey get this same allocation to take make sure dey carry out their job three profiling suppose dey for educational purposes and make our children fit take dey understand how we go fit dey move the situation forward today i wan know from all of my plenary una dey always discuss all these kind things and is there any way forward to get the thing right well uh, we you and I know the answer to all these questions. As far as the if Senate, I know finish now, I for no ask you. All the presidents no e no concern them. Wetin consign them na uh, to vote billions where they go use take cook for the state house vote billions for security vote because all those ones you know say go come their pockets that one wey dey talk about eh, protection of echoes that one na your own e no even concern dem i never hear dem talk about that one day in fact that one no be their business whatever in nigeria wey no dey bring money come pocket e no get importance to discuss why i dey talk so um, nddc board wey we dey talk about since no be for development of the a particular region region uh -huh. Ide now ideally yes even we when the money come for that matter we get ideal mhm. and mm -hmm. yes even uh, when the money come e go still end up for some people pocket now you dey talk of uh, aquatic or whatever that one na grammar na government wey e never get time take secure life and property which is the primary aim of government you wan go tell am say aquatic that one na grandma, you dey speak na na grandma, because if you look am sef senators wey we dey even dey talk ninety-nine percent of those senators since dem dey there some don dey don spend eh, sixteen years there some don spend twelve years for their life dem never raise one motion one day dem never even support any motion not to talk less of say this thing must be done this is how it's done no but if e don reach time to collect tax from people and dem say go to america dey pay tax go to this dey pay tax but dem forget say that place to the tax na dey take dey do those things but dem no go tell us that one and if you wan talk down, and dem carry you igbo am somebody dey mock uh, nigeria yesterday one uh, south african guy he say if you are a lawyer in nigeria you are wasting your time He say just go and rest just go join dss because na dss now na im dey make law na im dey e say ah when law law eh, he say court go give dss order dss no go obey am then what are you doing there as a lawyer just go and join dss this one na another country person dey mock nigeria and if you look am na true e dey talk na we bring ourselves out na make all these things dey happen so when i read am i no just comment because if i to comment i wan go fool myself because the next one I go comot for a month, e fit be say e go insult me directly so i respect myself just keep quiet only look am common no um, be news again for dis country no because mocking no be news again for dis country no i get question wey i wan ask you first eh? abeg e get wetin i wan ask you in the as e dey discuss e say for plenary some senators dey for sixteen years now <laughs> some na inheritance e be for them. if you drag away them, you know see the day of election no that wey their children wey wan take over from dem never grow never grow so now hmm. the question be say first thing nigeria fit grow fish wey we dey call scubia two nigeria don ever from all the type wey you dey read for school till you graduate hmm. from that university wey you go till now when you don born children you don hear say nigeria export fish and to which country hmm. if the answer if we don fit get abeg i want to have it in my documentary or i want to have it in my archive so that my know say yes nigeria export so so so fish abeg i wan make you help me. oga adeomo nigeria no dey export any fish hmm. na only importation na dey here and hmm. no be say we no fit uh, what dey call am we no fit eh, eh, eh, raise our own fish okay because the way we concern be say this generation now we say everybody eyes don open now we don dey know what to do those wey involve in fish business na dem know wetin dem dey get so if people fit use uh, artificial that's what i mean build um, fish pond raise fish like that no kind of fish if you don go some big fish pond wey i know no no type of fish wey you no go fit see for there that fish wey we dey import so no type wey we no go fit raise for this our country because e no get special thing wey dem dey give dem eat e no get special water wey dem dey stay. except our nigerian boys wey enter boat <laughs> wey no come out from the river so some of those fish dey take dem do business. see no kind of fish no kind of fish wey we no go fit raise for dis country eh, but if you say but because i dey always talk am say na wetin person comot eye wait na eh. na wetin person comot eye na im mate dey always do pass am our people our government take eye pass am dem no call am anything shebi you dey say whether dem dey feed how much dem don invest dem don get for where when e be say the only money even from the rivers wey for dey get our fish when e be say dem dey pollute the only the na that place wey dem dey go dey collect dem no know say dem go reinvest for the place the only where the place wey their interest dey na to lay pipeline after dem don destroy the people land <laughs> destroy their sea dem go from there lay pipe uh, uh, eh, pipeline draw go another place go build refinery put na only that place their interest dey even humans wey dey there the lives of people dey there no you no even value am talk less of say na the ones wey dey inside the river na e dey value na wetin dem wan get from there na e be their interest no be wetin dey in because that one dey feel say is of no as in how much wan come out from there dem no see am to be any dem no see am to be any but una dey import am una dey import am dey carry dey come that one na error because i dey always talk am i wish e go let do dem go lock all the borders make everybody stay in home nobody should go to any place nobody should enter anybody place dem go only get representative say if dem get business thank god say eh eh. wey dem call am um, means of communication dey so if dem get any business with any country una fax the document. Uh, uh, no uh, uh, wait no add and join add and join i hear say some countries tell their president say una no go go for this summit make we do zoom meeting exactly but uh, wait, they say that country nigeria they say their president still dey there come sit down with the other president snap picture say if me i attend <laughs> see the truth here dat meeting na zoom meeting na where we dey talk say we dey fool ourselves. exactly no i i just like i just make it add am join just like in the early sixties imagine somebody go meeting go dey mm. drink thirty-two cup of tea mm. but because nigeria never too open eye dem na insult to us there na dem make dem see us finish now dem say zoom meeting virtual meeting our leader our president travel go there no be only our president o Eh, wait, Afri some African country. Some African country. The, the concept. And their country. Only, not only for Africa, especially for this country, not that kind thing they yes, have. you know why? So that that money. No be the money, know? they don't know. Oh they go God. school. Even the ones wey go school na get the way take go the school. wait so wait. dem no know wetin dem suppose do. make una no forget say na sdg number fifteen we still dey we dey protect life now we dey try to make sure uh, our ecosystem degradation of our forest desertification of our land we go make sure say we protect them. and from all education we don discover say the paper wen dem put hand in 2015 e suppose be 15 years from the day wen dis present government wen dey sit for nigeria now mm-hmm. 15 years na im dey get to take make sure dey complete dis paper dis blueprint and document but we come discover say nine years now e dey remain eight years and uh, how many months now eight years four months and uh, today na na four now <laughs> uh-huh. so and uh, yeah no uh-huh, of the eight month of the year be mm. when suppose make am nine years completely but as the matter dey be now okay we get nine nine years ahead and then nine years and four months and some weeks. Let's just say nine years, four months, and and about 20, 27 days. Mm-hmm. Maybe 31 this month, this, uh, 27 days. Now, the question, my people, waiting way the indigenous people of Nigeria go fit do to change the narrative? Because we know, say, they say political power and power obtained from the people and must be controlled by the people. Traditional power and power given by God na our birthright it is to be enforced by the people when we don know this one what is your own opinion okay wetin you think the indigenous people of nigeria go fit do to change the narrative and make sure this document no go just be a vain document signed like i concur and at the end concur no concur. so me oh, o wetin i think so madam ikekwe na you i wan start with. so me wetin i think those communities When e be say na their place na in all this uh, river pass when uh, water dey wey e go be say you go go fit see fish where people dey come dey say dem wan come do business for there where all this oil company dey go build big big office put because of say wetin dem dey look for for that place anytime because na government give dem paper say make dem come sit down there dem no just waka come so anytime dem pollute our water and i see see say dem dey destroy the things wey we take dey live we go go there we go shut am down because na our community eh. no wait ak forty nine and uh, <laughs> you know wait, wait, wait ma i dey hear no ak forty nine dey front of that company o. Oh wait in forty-nine. with with a nigerian army uniform we stand for front there now they tell you the help and the big traffic come since. you no understand mm -hmm. you you know everything when i dey talk you know we go go there we go we go either na the oga we go seize the place <laughs> they need to leave if they no stop wetin they dey do they need to leave if they say yes na government give permission make they go meet make they go meet government for where they sit down put because since the government no wan answer put say this place e no suppose to be like this the matter no concern them then we wey concern we go take action na the truth now dey tell you because na business na dey come do so they no go take because they come do business dey destroy our lives and our livelihood okay. e no good na error make i tell you my brother this business wey you talk about so money dey somebody dey talk to me last time wey come from dis delta region the business wey the man just dey do na fishing you know say dem dey buy fish compartment the way dem dey take dey buy forest compartment as timberman dey buy forest compartment yeah. to to go fair wood na so you dey buy for river you know you know hmm. in for millions i dey tell you you fit buy dem measure the place here to here na only you get am for fishing you go pay like million naira so for that year that season wait wait you lis ten wait wait wait for no, that season no, you go dey go fish for there calm down calm down calm down hmm. make body no too prepare you now you don help me get something na wetin i dey find since na you go there so you mean say the nigeria government either state and local and federal they dey dey do igro on top of water. yes now. Now, na wetin i wan you you don voice them i mean no i fair ask you dem dey budget you say no now that they get who dey sell and give dem na me dey sell no now the answer go come be yes you no just go there go do that fishing dem dey pay you say dem dey buy am the man tell you say dem dey buy am mm-hmm. say dem they buy the compartment i don't know who they dey buy from he say but for all these rivers say dem they buy e get compartment for a get for here get for here buy for different places now e get boys wey dey work for am the boys dey go do the fishing every day They go do the fishing They go gather all They go sell then they get percent wey you go give them and so they dey do am and the business he dey do na big guy no be say na small pikin big man na this person e be so when i dey tell you so so when he come talk say the place wey he buy for one million if he fish am if he fish like double for the season when you go take fish you understand so this na business wey be say people dey do which means money dey for this thing well well but we dey always dey look for another look look look look uh, put eye for another place we dey import fish when we get fish for here na because say we no wan take care of ourselves people wey dey export am come give us no be from somewhere dey collect am we dey forbid to grow our own we dey for me to encourage farmers to to to to do more uh, in in their fishing area. okay. must we import fish only we fish must we import fish. okay uh, uh, uh, thank you madam ikekwa uh, eh, um, my people you still dey lis ten to inform me uh, program on inform me international radio this wonderful morning and wetin we dey discuss na how we go fit make sure we stop the destruction of wildlife or in our forest reserve invasion of our forest with fire and how people dey always enter burn bush use chemical take kill all the fish and at the end tomorrow even our children wey come dey grow no know the name they will just dey hear the name for english textbook but they will not know the real animal when they dey call that name uh, one day somebody ask me say yam dey grow on top of tree abe dem dey plant am Now i ask am wetin be the name of your community where you for come no first of all where your papa for come and your mama he name them. The don carry you go home since they born you he say no why you never go he say they no dey go <laughs> now the place wey you name na where me know say dem for dey farm yam well well <laughs> but he no dey go because of that him feel say money don dey he come dey sit down for inside one motor wey dem use black cellophane take cover e glass dem dey call am tinted and at the end the children now come dey ask question whether they dey plant yam or e dey grow on top of tree <laughs> now i tell am say ask your father that question i no wan tell you the answer no be say i no get the answer if i tell you now when your papa you and your papa dey talk you say daddy i want to let you know i'm studying i say no i no tell you ask your father say where yam dey grow <laughs> so you wan see make shame let am carry am go your village so that when you reach there that question your father go help you answer am by himself so that make him dey among the men wey dey this world wey don dey fail ahead now i wan make we realize one thing my people say this country nigeria na our own and according to madam ikekwa na wetin person comot eye na im mate dey do pass am and if you as a nigerian choose not to take anything serious outsiders go come help you and by that time wetin you go be they go determine how you take eat am and the time wey you go take get am god forbid say somebody go dey determine the time wey we go take urinate and the time wey you go take poo my people e good make we realize one thing o oh. say the place wey god give you naturally e get wetin e leave for there for you o oh. but if you allow another person take am united nations call the person alien according to this document e say na alien and na invader and so if you allow the invasion take place i remember one uh, uh, uh, kingdom wey dem dey call the benin kingdom say dem do invasion of 1897 abi abi my pipo and dem say dem do invasion of 1897 something like that. dat <laughs> eh, eh. and that kind invasion today the thing 96 dey still dey create the issue of artifacts return, return to me and not return to me and the person when he come dey office come talk say no if we know they get am a dog e dey major if not be me make the better collect am and now the real owner dey talk say no na our own na me you take am from all those kind invasion of those kind alien na you see dey take place now for our forest taking wetin god keep there for you <laughs> my plea today be say the indigenous people of nigeria open your eyes look for a way to take overcome the matter well time don waka and uh, uh, my organic senator and uh, the female house of rep member you go try make you we wan uh, advise our people wetin be the statement or maybe the thing wey you get the word for our people the indigenous people of nigeria to take make sure we know how to look better than the way we dey look before make we attach more importance before another person go help us take advantage well uh, the advice wey i get be say make everybody dey make research that's more dey study because if you dey make research how this country wey dem develop dey develop how their okay river na dey our area how those people wey dey their riverine area dey behave there once you google am you go see am make una say apply am why because those people wey dey tell una say do this dem know wetin dem dey do and above all do something for yourself plant your food farm farm well well because if you look at whether you like it or not everywhere dey die o oh the health is dying no be story again na true so no be this morning e come be like say rain come dey drop small small since i'm and, and to the extent we dey ask i dey ask myself one question na rainy season we dey abi na dry season. Hmm, no learn no. so make we make sure we dey learn history good o carry out research so that at the end of the day you fit use am take better your future una thank you okay well, madam ikekwa e good make dem hear from you. my people una don hear wetin we dey talk since the truth be say this our country na great country i dey talk am say na wetin person comot eye na im mate do pass am all of us whether you be traditional ruler o you be government for up there o anybody wey you be even the indigenous people of this country one thing wey be say i go dey advise this morning make our eyes not just dey for one place make we open our eyes say everything wey god say bless us na real blessing e be na opportunity opportunity dey for everything wey god say bless this country if we see say the things wey god give us we place value on them we learn to protect them learn to know learn how to increase them learn how to multiply them, protect them. how e go take bring back to us then we go go far but by the time we dey commonize everything we dey always dey treat everything like e no mean e no matter e no mean e no matter we go always remain for that level of our life go always dey like that we no go fit move forward because wetin we dey talk about now people wey no reach us when e be say na only this one dey even get dey still dey do better dey fit still develop their community develop their state but we god bless us for various forms different different things na god take bless this country with that plenty plenty things wey god take bless us upon all that we still dey live like who no get anything at all why because we refuse to manage wetin god give us so abeg make we try manage all these good things wey god give us so that we go fit better for this country and e go better for all of us my name na sandra ikekwa i salute una. yes my people i wan make we realize one thing say na three type of concern na im we dey get for every human life one of dem na the less concern we get more consigned and we dey get over consigned the less consigned group mr mike don already tell the story of the mouse the trap wey dem set for the mouse and wetin other animals do they were less consigned but the mouse was more consigned but eventually wetin happen they became over consigned. that is the the ones wey feel initially say no concern dem became over consigned, and how e come start they gradually dey use them for pepper soup for entertainment <laughs> and they come be the gallop and the uh, escorts according to <laughs> madam for inside soup i <laughs> wan make we realize one thing i just dey read something just now of the kind pride when somebody dey showcase now for somewhere concerning agriculture i wan make you realize one thing if you dey less concerned now you go become over concerned tomorrow but if you are more concerned now you go save the situation of becoming over concerned tomorrow how over concerned dey always take a very drastic action when dey lead to either fight death riot but more concern go lead to dialogue and discussion when e go fit resolve issues without battle so and the less concern dey always talk say no concern me and later na im dey vex pass na im dey complain pass election dey come you say no consign me They don already vote who who won? win don win already and by the time they come finally choose the person wey you no like you come dey start to dey talk na you go dey complain pass that time maybe na your vote the real person need to take fit win election make we try to always learn this thing say the day you try to be less concerned about issues e will always lead you to become over concerned you no dey be more concerned at all again nigeria na our country and no one go fit carry us comot for here go anywhere but somebody fit come here come enslave us again second time and the thing dey start small small go back to your community the indigenous people of nigeria save the place save the life of the animal god give you save the forest make desertification no come take am save the land make fertilizer no go kill am and make sure erosion no sweep your mineral resources through and at the end aliens according to sdg number 15 e say aliens no so that make aliens no go take over your forest and at the end they will come invade them, wipe out what god what god give you for that land to take become a better person well now here we go take the matter reach today remember the information when you hear and use na the power wey you get to take come comot for the situation where you find yourself until we go meet ourselves again or dey hear ourselves again my name still be lade omoakao no go anywhere oh, because the program family things is still there. and that one sef una go really enjoy am well well now well done o. Oh.